bandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe kuri uno wa mbere aha i washington dc muri kumwe na joe diane nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo turahera ku yagezweho hirya nino ku isi na mugenzi wacu aloyise bigirimana
urakoze diane reka tuyahere mu yavugwa muri afurika leta ya burkina faso ejo ku munsi w'imana yaratangaje iminsi itatu yo kugandara inyuma y'igitero cyahitanye abantu bashika ijana na mirongo itandatu mu ndwi iheze mu mihana y'i solhan ni mu buraruko bw'icyo gihugu icyo gitero cyabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu mu ntara ya yagha iri mu karere k'igihugu kari muri sahel nta muhari uremanga ko wabishe ariko abasesenguzi bavuga ko ushobora kuba ari umuhari wa leta ya kisilamu ukorera muri ako karere ka sahel nicyo gitero gihitanye abantu benshi kuva leta ya burkina faso hamwe n'imihari yitwaje ibirwanisho ishamikiye kuri al qaida n'umuhari wa leta ya kisilamu batangura gutana mu mitwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu umukuru wa boko haramu abubakar shekau yariyishe mu rugamba we n'abayoboke biwe barimwo barwana n'abandi bagwanyi b'abajihadiste bo mu muhari iswap urwanira mu ntara y'uburengero bwa afurika itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp ryatangaje ko iyi nkuru ryayikuye mu ijwi ryahawe n'uwo muhari iswape ejo ku munsi w'imana inyuma y'indwi zibiri havugwa ko shekau yoba yarapfuye boko haramu ntaco iravuga kuri urwo rupfu rw'umukuru wayo yari amaze ibinyecumi birenga bibiri agaba ibitero mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria igisirikare ca nigeria cavuze ko kikiriko kiratohoza aya makuru ahandi havuga ubwicanyi muri afurika abasirikare ba libiya barishwe abandi batatu barakomereka ku mugoroba w'ejo ku munsi w'imana mu buraruko bw'igihugu igipolisi kivuga ko bishwe n'igisasu cyo mu bwoko bwa bombe cyaturikiye mu modokari yari kirengana bariyeri mu gisagara ca shebha ni ku birometero amajana ndwi na mirongo itanu mu bumanuko bw'umugwa mukuru tripoli nta n'umwe aremera ko ari nyuma y'ubwo bwicanyi
washington ijwi rya amerika muyavuga mu makungu papa francisco yaragaragaje umubabaro ku bisigarira by'abanyeshuri amajana abiri na cumi na batanu byatowe muri canada yongera asaba ekleziya hamwe n'abategetsi gukorera hamwe kugira batange umuco ku byabaye ariko papa ntiyasabye imbabazi yasabwe n'umushikiranganji wa mbere wa canada justin trudeau kuva mu kinjana ca cumi n'icyenda gushika mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi abana b'abasangwabutaka barenga ibihumbi ijana na mirongo itanu barasunikiwe ku nguvu kujya kwiga mu mashuri y'abakristu menshi muri yo yari arongowe n'abamisiyoneri b'abakatolika b'i roma leta ya canada yaremeye ko habaye kuboreza igufa no guhohotera gushingiye ku gitsina muri ayo mashuri aho abanyeshuri bakubiswe baricwa bahogwa kuba bavuga indimi kavukire intumwa y'amahoro ya leta zunze ubumwe za amerika muri afghanistani zalmai karisdag hamwe n'izindi ntumwa zo ku rwego rwo hejuru barabonanye n'abategetsi i kabul mu biganiro byo gukomeza imigenderanire inyuma y'aho abasirikare ba amerika bazoba bavuye mu gihugu uyu mubonano ubaye mu gihe abarwanyi b'abatalibani bongereje ibitero ku basirikare ba leta bafata ikomini icyenda za afghanistani harimo zitandatu bafashe mu ndwi iheze umuvugizi wa perezida wa afghanistani muhammad amuri yavuze ejo ku munsi w'imana ko amerika yemeye kuzoha buri mwaka imiliyaridi zitatu n'imiliyoni amajana atatu z'amadolare zizofasha igisirikare ca afghanistani mu rugamba n'abatalibani
aloyize bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda dusamiranirana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari ubu naho urwego rw'igihugu rujeje gutohoza ku byaha bitandukanye mu gihugu cy'u rwanda ribe mu mpfunyapfunyo rwongereje ibyaha rwagiriza aimable karasira yahoze ari mwarimu muri kaminuza akaba akunze no kumvikana mu biganiro binebagura ubutegetsi bw'u rwanda icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo aho uyu karasira yasanganywe amadolari ibihumbi icumi magana cyenda mirongo inani na rimwe amayero magana atanu makumyabiri miliyoni eshatu n'ibihumbi ijana na mirongo ine na bibiri by'amanyarwanda ndetse no kuri mobayiro mane ye akaba yarasanzwe afite miliyoni cumi n'imwe uyu ni thierry murangira avugira ribe mu gihugu cy'u burundi naho perezida evariste ndayishimiye agabisha abahinga bubatse urugomero rwo kuvomera imirima mu ntara ya bubanza ko bagiye gufatirwa ibihano igituma muracumva ahandi hato mugume hagufi y'amaradiyo yanyu nongere ndabahe ikaze amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda aho urwego rw'igihugu rujeje gutohoza ku byaha bitandukanye ruribe mu mpfunyapfunyo rwatangaje ko rwongereje icaha co kudasobanura inkomoko y'ubutunzi ku bindi bitatu aimable karasira yagirizwa karasira aimable yahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u rwanda kugera ino saha rero yagirizwa ivyo vyaha birimwo ico guhakana jenoside yakorewe abatutsi havugana na mugenzi wacu venuste nshimiyimana umuvugizi wa ruribe thierry murangira yatanguye amusobanurira imiterere y'icaha gishasha icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo cyaje cyiyongera ku bindi bishingiye ku iperereza aho uyu karasira yasanganywe mu nzu amadolari ibihumbi icumi magana cyenda mirongo inani na rimwe amayero magana atanu makumyabiri miliyoni eshatu n'ibihumbi ijana na mirongo ine na bibiri by'amanyarwanda ndetse no kuri mobayiro mane ye akaba yarasanzwe afite miliyoni cumi n'imwe iki cyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo akaba ari icyaha kije ari icya kane kiyongera guhakana guha ishingiro jenoside yakorewe abatutsi icyaha cyo gukurura amacakubiri ibyo bikaba ari ibyaha bine bigize dosiye ya karasira none se kuba karasira afite umutungo w'amafaranga angana atyo akaba avuga ko yayahawe hari ikimubuza kugira impano ahabwa n'abamukunda ahangaha ntabwo turatandukanya ibintu turatandukanya impano no guhabwa amafaranga kugira ngo ukore icyaha runaka iperereza ry'ibanze ribu yakoze rigaragaza neza ko amwe muri ayo mafaranga karasira ayahabwa n'abantu baba hanze y'u rwanda abo bantu akaba ari abantu bazwi barwanya leta y'u rwanda bazwiho ndetse ibikorwa byo gupfobya guhakana jenoside yakorewe abatutsi gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside bagamije gukurura amacakubiri mu banyarwanda abo bantu rero bakoresha amafaranga bafite bakayaha abantu nka karasira n'abandi kugira ngo babavugire ibyo bashaka ko bavuga bigamije guteranya gukurura imvururu banyarwanda ndetse no kuvuga amagambo nk'ariya akoze ibyaha akurikiranyweho ayo rero ni amafaranga akomoka ku cyaha murashaka kuvuga ko ayo mafaranga yahawe hari icyaha yakoresheje cyo guhungabanya se umutekano w'igihugu amafaranga yahawe kugira ngo akore ibyaha bimwe muri bakurikirana guhakana no guha ishingiro jenoside ndetse icyaha cyo gukurura amacakubiri ayo ibyo ni bimwe mu byaha akurikiranyweho bituruka kuri ayo mafaranga agenda ahabwa akajya akoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo akore ibyaha nk'ibyo ngibyo none se hari hari icyemezo mufite cyerekana ko ayo mafaranga koko ari impano kubera ko karasira yari umukozi yarakoraga afite uburenganzira bwo kuba yarabitse amafaranga ku buryo mushobora kuba mwaramusanganye amafaranga nawe yibikiye iperereza riragaragaza aho amafaranga amwe muri ayo ko aturuka kuri abo bantu nk'uko nabisobanuye ndetse iri tegeko ry'ubwaryo riravuga ati umuntu wese udashobora gusobanura inkomoko y'umutungo afite ugereranyije n'ibyo yinjiza byemewe n'amategeko aba akoze icyaha iyi ni ingingo ya cyenda y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa aha rero ikindi ni uko ndetse usibye n'ariya twavuze hari n'andi menshi ari mu madovize atandukanye ari mu mabanki ku makonti atandukanye mu mabanki atandukanye tutari butangaze umubare wabyo kubera impamvu z'iperereza nayo arahari ayo ngayo ku buryo nta burenganzira se afite bwo guhabwa impano iyi n'iyi ntabwo twavuze ko adafite uburenganzira umuntu wese aba afite uburenganzira bwo guhabwa impano ariko igihe cyose ku mpamvu z'iperereza wasabwa kugaragaza inkomoko y'ayo mafaranga urayigaragaza ariko iyo utabashije rero kugaragaza inkomoko y'amafaranga ibyo biba bigize icyaha nk'uko iriya ngingo ibisobanura umuntu wese udashobora gusobanura inkomoko y'umutungo afite ugereranyije n'ibyo yinjiza byemewe n'amategeko aba akoze icyaha none se mu gihe ari impano guhana impano hagati y'umuntu n'undi hari itegeko aho mu rwanda rivuga ko bagomba kugirana inyandiko bagomba kugirana amasezerano venus turakoze cyane turatandukanya impano we rero ntabwo ari impano yahawe ni amafaranga ahabwa kugira ngo akore ibyaha ibyaha nka biriya navuze hejuru ntabwo ari impano rero gusa buri muntu wese afite uburenganzira bwo guhabwa impano nta kibazo kirimo ariko rero guhabwa amafaranga kugira ngo ukore ibyaha runaka ibyo ni byo itegeko rivuga kandi bihana hari icyaha mu murega nyirizina ku buryo mwashatse ibimenyetso mukabona ko ayo mafaranga mwabonye iwe yakoreshejwe icyo cyaha noneho mukifuza kumenya inkomoko yayo venusi iyo iperereza rikorwa ntabwo wirimita ngo ndashaka ibi bimenyetso cyangwa ndashaka biriya ushaka ibimenyetso mu buryo bwemewe n'amategeko mu buryo ubwo ari bwo bwose bugaragaza icyaha uburyo yagikoze iperereza rero ryagaragaje ko hari n'amafaranga ayo twavuze menshi adafite ibisobanuro byayo atabasha gusobanura aho akomoka illicit enrichment mu rurimi rw'icyongereza none azagezwa ryari imbere y'ubushinjacyaha dosiye ya karasira irashyikirizwa ubushinjacyaha kuri wa mbere tariki indwi z'ukwa gatandatu venuste nshimimana urakoze muri uganda ibiharuro by'abanduye virusi ya korona byaduze cyane mu ndwi iheze abanduye bari ibihumbi bine ibitaro bitandukanye bivuga ko byarengewe n'ababyitura perezida wa uganda yoweri kaguta museveni yaraye agejeje ijambo ku banyagihugu kuri iki kibazo turibaza mugenzi wacu ignatius bahizi ari kampala ku murwa mukuru w'ubuganda mu ijambo ridasanzwe yari yagejeje ku banyagihugu perezida museveni yavuze ko igihugu kiri mu gice cya kabiri cy'icyorezo cya covid cumi n'icyenda kigizwe n'amoko atandukanye y'iki cyorezo harimo ubwoko bwo mu buhinde ubwo mu bushinwa afurika y'epfo hamwe n'ahandi kandi aya moko akaba arimo kwibasira abakiri bato kuruta abakuze nk'icyorezo cya mbere abantu barimo kwandura cyane ubu ngubu ni abari hagati y'imyaka mirongo itatu na mirongo itatu n'icyenda hagakurikiraho abari hagati y'imyaka makumyabiri na makumyabiri n'icyenda kandi ubu n'abari hasi y'imyaka cumi akaba barimo kwandura iki cyorezo ubu abarengeje imyaka mirongo itandatu bandura akaba ari bo bakeya cyane ukurikije perezida museveni imibare y'abarimo kwandura ubu irimo kuzamuka ku muvuduko udasanzwe ku buryo imibare y'abamaze kwandura mu byumweru bibiri bishize byonyine akaba baruta abanduye mu gihe cy'amezi atatu bw'icyorezo cyari kigitangira The country registered the highest number of cases in a single day. These were ati ku itariki ya kane z'uku kwezi ni ukuvuga ejo bundi habonetse abanduye icyorezo cya covid cumi n'icyenda igihumbi magana abiri na mirongo itanu n'icyenda mu munsi umwe ku bantu ibihumbi birindwi bakorewe ibipimo ni ukuvuga ngo cumi na karindwi ku ijana by'abapimwe bari banduye ubu intara mirongo umunani n'imwe mu gihugu zirimo umuvuduko uhambaye w'abandura covid cumi n'icyenda cyane cyane mu murwa mukuru kampala aho abandura bangana amagana atanu buri munsi hagakurikiraho intara ya wakiso hamwe na guru aho abandura barenga ijana buri munsi
and Gulu, which have consistently reported over 100 cases per day.
ni kubera iyo mpamvu perezida museveni yatangaje ifungwa ry'ibikorwa bitandukanye birimo amashuri n'amasengero kumara iminsi mirongo enye n'ibiri All schools and institutions of higher learning to close for 42 days, effective June ati amashuri yose na za kaminuza akwiye guhita afungwa guhera saa mbiri za mu gitondo uno munsi kumara iminsi mirongo enye n'ebyiri abarimu bose bagomba gukingirwa mbere y'uko basubira ku ishuri umwarimu utazakingirwa ntabwo azemerera kongera gusubira ku ishuri gukora akazi amasengesho ya hamwe ahantu aho ariho hose yose nayo agomba guhita ahagarara kumara iminsi mirongo enye n'ebyiri kandi amanama yose nayo arahagaritswe keretse ay'abaminisitiri ubutabera hamwe n'inteko ishinga amategeko except for the sitting of the cabinet, the legislature and judiciary, kuri ayo mabwiriza perezida yongeyeho ko ingendo z'imodoka zitwara abagenzi hamwe n'iz'abantu ku biti byabo zibujijwe gukora ingendo ziva mu karere kuja mu kandi uretse imodoka nini zitwara imizigo zonyine ak- akaba arizo zemerewe kandi nazo ngo akaba zigomba kugendamo abantu babiri bonyine amasoko hamwe n'amaduka manini yemerewe gukomeza n'akazi ariko akurikiza amabwiriza yo kwirinda icyorezo yo kwambara udupfukamunwa gu- gukaraba intoki hamwe no guhana intera kandi ngo ibi nibiba bidakurikijwe nyuma y'icyumweru kimwe nayo araza gufungwa perezida museveni yanavuze ko inkingo za covid cumi n'icyenda zigera ku bihumbi amagana cyenda igihugu cyari cyarabonye ziri hafi gushira kuko hamaze gukingirwa abasaga ibihumbi amagana arindwi kandi ko leta ifite gahunda yo gukingira abanyagihugu basaga imiliyoni makumyabiri ariko uwo mugambi wo gukingira ukurikije perezida wahuye n'imbogamizi n'ibura ry'inkingo ku isi hose cyane cyane kubera ko igihugu cy'ubuhinde cyakoraga izizazaga hano nacyo cyagize ikibazo cy'abarwayi benshi cyane ariko yemeza ko barimo gutegura umugambi wo kugura izindi nkingo kuva mu bindi bihugu nka amerika uburusiya hamwe n'ubushinwa ukurikije museveni impamvu icyorezo cyongeye kwiyongera mu gihugu ni uko abanyagihugu barangaye bakibagirwa gukurikiza amabwiriza yo kwirinda uganda ni kimwe mu bihugu byari byashoboye gukumira icyo cyorezo ku buryo bushimishije aho kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka ushize kugeza mu kwa gatatu k'uyu mwaka abarwayi bari bari hasi ya mirongo itanu ignesia sibahizi ijwi rya amerika uganda ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nari naciye ku masonga nkitangura umukuru w'igihugu cy'u burundi mu ndwi twari dusozereye yatangaje ko abahinga bubatse urugomero rwo kuvomera imirima mu ntara ya bubanza bagiye gufatirwa ibihano mu rugendo yakoze kuri urwo rugomero kuwa gatanu perezida evariste ndayishimiye yavuze ko urwo rugomero rwatumye leta ihomba amafaranga arenga miliyaridi cumi na zitatu z'amarundi ni urugomero haheze imyaka irenga cumi rutaruzuzwa kandi rwategezwa kubakwa mu myaka itatu gusa ido n'ido na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ari i kigali mu rwanda harimo umuceri haba umuceri uvuyemo tukajya turimo ibigori uyu umuceri uyu mwaka ntawo uhari kubera im- amazi yabaye makeya uruhombo uyu munyagihugu ariko arasigura ko yagize rwavuye ku rugomero rwo kuvomera umuceri n'ibindi bitegwa rumaze imyaka irenga cumi rutaruzura rwabwirizwa kubakwa ku ruzi kajeke mu kiyaya ca randa mu ntara ya bubanza iri mu burengero bw'uburundi abanyagihugu baharimira umuceri barerekana ingene rwasenyaguritse ni urugomero rwabomotse rutarahera kubakwa n'aho ibikorwa vya mbere vyo vyari vyatanguye urabona ikirokosima cyatangira cyarisugumye cegera hepfo hagati na hagati kiramanyuka umusuna wari ugifashe urabomoka imirima irenga amahegitari igihumbi niyo yahahombeye bene yo barenga ibihumbi icumi bavuga ko inzara igiye kubica agahombo karimwo rwose kubera tutarimye umuceri nk'uko byahora bikwiye umwimbu dushobora kuwuhomba leta iriga ukuntu abantu bashobora kurima badahomba ikiga akantu bashobora kuronka ama- amazi agenda neza ataregite imirima ikaronka amazi nk'ubu twabuze n'amazi uruzi ngaha rwarapfuye amazi ntayo turonka ngo rushire mu muceri canke bakaraba n'akantu k'agaterano nk'ubu bodufashisha kuko nk'ubu tumerewe nabi cane amafumbire arazimvye umusitanteri wa komine gihanga mu ntara ya bubanza ahari ibyaya vya rugunga gihungwe na busongo hasanzwe harimwa cane ibitegwa vy'imiceri n'ibigori vyari vyagenewe kuvomerwa n'urwo rugomero amenyesha ko uruhombo ruzokora ku banyagihugu benshi leopold ndayisaba asaba leta kugarukira kuri abo banyagihugu tara no kwibara rizogwa cyane tusaza muzi ko komine gihanga isanzwe irima igiterwa c'umuceri aho rero hose tugakoresha amazi mu gihe ataracokorwa turana yuko umurimyi agiye kwikorera amaboko igiterwa c'umuceri ntushobora kugikora utafashe ideni kuzosubiza ayo madeni kizoba ingorane n'ubusuma bituma bushobora kuba bwinshi kuko mu giterwa c'umuceri bisaba abakozi benshi nuvuga ko abantu benshi bahatorera koyoko bakaja gukora muri iyo mirima tuca twiyumvira tuti none ba- boca babaho gute aho umukuru w'igihugu yagendera ico kibanza kuri uyu wa gatanu perezida evariste ndayishimiye yatangaje ko amafaranga arenga imiliyaridi cumi na zitatu y'amarundi ariyo ikigega ca leta cahahombeye yashizeho umugwi w'amatohoza kugira ngo ukuri kuja habona maze abanyuruje amatungo ya leta babihanigwe ku bwiwe agahombo abanyagihugu bahagiriye kabwirizwa kwishurwa n'abari bajejwe ico gikorwa yamenyesheje ko ataho bitaniye n'ubunyonyezi ibiturire canke kunyuruza amatungo ya leta naho atatomoye neza ko abarimyi bazoshumbushwa yabijeje ko hatazobura igikorwa yategetse ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi gukurikirana hagufi ico kibazo kugira ngo ntigitume abarimyi bicwa n'inzara ubwo rugomero rwatanguye kubakwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda amashirahamwe atatu ajejwe inyubako harimwo etamuko na bitico pacific yabwirizwa kuba yawujuje mu myaka itatu ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bwaheruka guhagarika ivyo bikorwa maze bunemeza ko ayo mashirahamwe yananiwe no kubahiriza amasezerano Pierre Claver ni inkuru kigali ku bwijwi rya amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ayasipohu naho tuyahereye ku gihugu c'u rwanda amavubi yaraye atsinze ekipe y'igihugu ya repubulika ya central africa mu mukino wa gicuti uyu munsi ku wa mbere aya maekipe yompi arongera gukina hagati aho abakandida bipfuza kuyobora ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu c'u rwanda ferwafa bamaze kumenyekana ibi vyose turabibaza mugenzi wacu jean claude munyandinda mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi yateguye imikino ibiri ya gicuti igomba kwihuza n'ikipe y'igihugu ya repubulika ya central afurika ku wa gatanu w'icyumweru gishize u rwanda rwatsinze repubulika ya central afurika ibitego biri ku busa mu mukino wabereye kuri stade national amahoro i remera ibyo bitego byatsinzwe na abdul rwatubyaye na jacques tuyisenge uyu tuyisenge kandi yanahushije penaliti ku ruhande rw'u rwanda mu ikipe amavubi hagaragaye amasura mashya arimo alain kwitonda deni rukundo blaise nishimwe brian ngwabije na clement buhake umutoza w'ikipe y'u rwanda mashami vincent asanga imikino ya gicuti inshuti nk'iyingiyi ari ingirakamaro amashe nk'izi ngizi urumva ah, ziduha umwanya wo kugira ngo turebe abakinnyi mbere na mbere tutari dusanzwe tureba ah, nabo tubaha amahirwe eh, kuko ni kenshi cyane twabonye imikino ya gishuti eh, nk'iyi ngiyi kuko akenshi usanga tuba dufite kampu ya nyuma igomba kutujyana mu irushanwa nyirizina ariko aya ni amahirwe twabonye ngira ngo rero turaha amahirwe abakinnyi benshi eh, kandi ni ukugira ngo ibyo twagiye tubona bitagenda neza mu mamasha agiye ashize nabyo tubikosore eh, hanyuma duhe eh, n'izindi shanse ku bandi bakinnyi eh, bashya birumvikana bwa mbere baje mu ikipe y'igihugu turebe nabo mu by'ukuri icyo baduha uyu munsi kwa mbere ikipe y'igihugu y'u rwanda irongera gukina n'ikipe y'igihugu ya repubulika ya central afurika guhera isaa cyenda z'igicamunsi tukiri mu mupira w'amaguru abakandida babiri bifuza guhatanira kuyobora ishyirahamwe ferwafa bamaze kumenyekana abo ni ruwi rurangirwa na olivier nizeyimana aba bagabo bombi bamaze gushyikiriza akanama gashinzwe amatora ibyangombwa bisabwa ngo byamamaze birimo n'urutonde rw'amazina y'abantu bazafatanya muri komite mbere mu gihe bazaba bagira icyizere bagatorerwa kuyobora ferwafa Louis Rurangirwa wabaye umusifuzi mpuzamahanga muri iki gihe ni umuyobozi w'ikipe y'abagore ya Rugende FC Olivier Nizeyimana amaze imyaka icumi ari perezida w'ikipe ya Mukura Victory Sport amatora ya komite nyobozi nshya y'ishyirahamwe ferwafa ateganyijwe ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'uku kwezi kwa gatandatu iyi komite izatorwa izaba isimbuye yari iyobowe na General de Brigade Jean Damascene Sekamana werutse kwegura ku mirimo ye kubera impamvu ze bwite mu mukino w'intoki wa basketball shampiyona y'umwaka yatangiye guhera kuwa gatanu icyumweru gishize ku ikubitiro icyagaragaye ni uko amakipe asanzwe akomeye yihanangirije amakipe yahuye nayo ayatsinda amanota arenga ijana patriot basketball club yatsinze shoot for stars amanota ijana na cumi n'atatu kuri mirongo itandatu n'atatu reg basketball club inyagira rusizi basketball club amanota ijana n'atanu kuri mirongo itatu n'icyenda apr basketball club nayo itsinda 30 plus amanota ijana na cumi n'abiri kuri mirongo itanu n'atanu ibi birerekana ko aya makipe y'inkazi ariyo patriot basketball club reg basketball club na apr basketball club arimo gutanga ubutumwa bw'uko ari abakandida ku gikombe cya shampiyona yari claude munyandinda i kigali jean claude munyandinda urakoze mu burundi umurwi wa bumamuru wo mu ntara ya cibitoke niwo uzoserukira uburundi mu nkino za afurika z'abatwaye ibikombe iwabo ico kibanza cabonetse nyuma yo gutsinda flambeau du centre ibitsindo bitatu kuri kimwe mu rukino rwa nyuma rw'igikombe c'umukuru w'igihugu inkuru tubaza mugenzi wacu desire hatungimana ku kibuga gatwaro mu ntara ya kayanza imbere y'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye niho umugwi wa bumamuru waraye ukuye intsinzi yatumye uwo mugwi wo mu ntara ya cibitoke uzoserukira uburundi mu nkino za afurika zihuza imigwi yatwaye ibikombe iwabo bumamuru umugwi wari wifashe nabi cyane mu higanwa ry'uburundi warisubiye ko gushika aho uronka intsinzi zatangaje abakunzi b'umupira w'amaguru mu burundi uwo mugwi wabandanije utangaza abantu gushika aho ushika mu rukino rwa nyuma rw'igikombe cy'umukuru w'igihugu bagira ko baranagitwara batsinze flambo di centre y'igitega ibisindo bitatu kuri kimwe umumenyereza w'uwo mugwi yarahinduye vyinshi gushikaho abatari bake bamutangarira aratubwira ibanga yakoresheje kugira bashikaho bari uno munsi bo icya mbere ndabikesha imana yo mu ijuru niyo je bakimereza umugwi niyo nasize imbere nambaza mvuga ati kabisa ni ubwa mbere ngiye muri premier division kari bwa mbere ngiye ngiye muri premier division mana umfasha ubinshoboze hama ikindi cyari cyarabuze muri ekipe hari habura confiance icyizere mu bakinnyi maze kuza nicyo nakoreye ko kandi byaramfashije cyane tugiye kwitegura hagati n'abakinnyi icyo novuga cyo abakinnyi bose uko bangana bose bategerezwa kuguma mu mugwi amanamba hari impinduka harabayeho ubukosa bumwe bumwe ku bakinnyi turashobora kuramfubisa kugira ngo twitegure bikwiye muri kupe ya confederate naburamatari w'intara cibitoke aremeza ko ibiganiro hagati y'abakinnyi n'abamenyereza arivyo vyatumye umugwi wabo utera iteka intara icyahindutse habaye kuganira n'abakinnyi abakinnyi turabasha ku murongo turabereka akadoza kabo ntibirukira kurondera amafaranga avuga ati twebwe tugomba dutegure akadoza kacu abakinnyi bamaze kumva ko abaye determine bumvise ati twe gushika isaha nta kindi kintu twokora twaragiye hagati mu kibuga turasenga imana turayihamagara iratwumvira maze dukora twisunze ibyo imana ikora gusa uwo mugwi wa bumamuru uzoherekeza mesaje ngozi izoserukira uburundi mu nkino zihuza imigwi yabaye iya mbere iwabo mu migwi izoserukira uburundi mu nkino za afurika mu kwinonora imitsi naho francine niyosaba aherutse kuronka uburenganzira bwo guserukira uburundi mu nkino za jeux olympique ku metero ibihumbi bitanu aho i montreuil mu bufaransa igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatandatu yagize iminota cumi n'ine amasegonda mirongo itanu n'ane n'ivijana mirongo itatu n'umunani mu gihe hasabwa iminota cumi n'itanu n'amasegonda cumi kugira abigeme bahiganwa ku metero ibihumbi bitanu bemerewe kuja tokiyo amenyesha ko gushika uno munsi adashigikiwe n'igihugu ciwe ariko ati ntibimuca inkokora abandanya akora kugira azongere gutera iteka uburundi igihugu carantaye abarongoye ibya siporo mu gihugu barantaye ndabura motivation birababaje ariko ko nagarutse kandi nkagaruka ndi umuntu wo ku rwego ruhanitse nibaza yuko bizotanga icigwa nkaronka ubufasha ndabandanya imyimenyerezo kandi ngiye kubanashiramo izindi nguvu nyinshi cezo nipikaje amezi makeya ukwezi kumwe n'iminsi ngiye kubandanya inguvu shire niyongereze inguvu ndabe yuko intego nshaka nzoyishika nzoyishikira meze neza kandi hasukira igihugu ku rwego rwiza nipfuza francine niyo saba muri kino gihe ahiganwa ku metero ibihumbi bitanu kuva aho ishyirahamwe mpuzamakungu ryo kwinonora imitsi rimwankiye kubandanya ahiganwa ku metero ibihumbi umunani kubera basanze afise imisemburo myinshi itamwemerera guhiganwa n'abandi bakobwa akaba arekuriwe gusa guhiganwa ku metero ziri hejuru y'igihumbi Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
akari nanga duce dusozerera amakuru ya mbere twari tubafitiye kuri uno munsi wa mbere dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mazindukanye na joe diane ninahazwe fasili gebehu niwegeranije amajwi yacu turaza kongera mu biganiro byacu byo mu masaha ari imbere
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.